Osfaanaa waldorgommii ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa 22ffaan torban darbee Ameerikaa godina Kolooraadoo magaalaa Danver keessatti istaadiyeemii Faayiv Istaar jedhamu keessatti xumurame. Qophii torban tokko sanaarratti bulchoonni godina Kolooraadoo bulchooti magaalaa obbo Baqqalaa Garbaaf keessummoota hedduutu irratti argame. Qophii sanarratti uummati bahee meeshaa aadaa isaa agarsiisaa qophii bashannanaa irratti qooda fudhachaa ture. Dorgommii kubbaa miilaa akkuma duraanuu jenne garee Minisootaa kan kilabii dirree dha'aatu moo'e sooraatu achitti argamuun gabaase.
Bulchoota Ameerikaa qophii tanaa Denver Kolooraadoo dhufan keessaa tokko Seneetar Kolooraadoo Maayik Hoofman. Senetariin kunin jaala Oromoo guddaa dhiphuuf bal'inni Oromoo hedduu faanuum jira. Gaaf mootummaa Itoophiyaa muddaniitiin akka inni mirga namaa eegeetiin nami hidhamellee hiiktolchuu fi seera wixinee dhibbi tokkoof 28 HR dhibbi tokkoof 28 jedhan kaani Ameerikaan baaftallee warra itti gammadu keessaa tokko. Kongireesmaaniin kunin qophii Osfaanaa tanarratti Atileet Fayyisaa Leellisaatii fi Obbo Baqqalee Garbaatiif nama hedduu galateeffatee dubbii isaa jalqabe.
The Oromo Sports Federation of North America on their 22nd anniversary. I'd also like to thank Olympic silver medalist Maisa Leisa. I'd like to recognize Bekele Germa an outspoken advocate for democracy in Ethiopia.
Kongireesmaaniin kun ammoo itti aaneetiin jijjiirama Itoophiyaan ammaan keessa jirtu kana wixinee seeraa kamanii marii Ameerikaa HR dhibbi tokkoof 28 jedhan baasilleen akka Itoophiyaan jijjiiramtu qooda guddaa keessa qaba. Kunin ammoo akka mirgi namaa jabaateetiin irreennan bulchiitiin haftullee hin tolchaa jechuun dubbate.
House Resolution 128 has played a major role in the changes we are seeing today.
Itti aanee kongireesmaaniin kun jechuun muummeen ministeera Itoophiyaa haaraa Dooktar Abiyyi waan dansaa jira adeemsi dansaa deemu jira isallee faanum yaaneetiin waan waadaa galan hojjechuu fi dhibachuu isaa inum laallaa jechuun dubbate.
Prime Minister Abe is taking steps in the right direction to enact meaningful reforms that will provide a greater.
Namitti aaneetiin dubbatammoo bulchituu magaalaa Toorton istaadiyoomiin magaalisii keessatti dorgomanii jechuun bulchitoota taate Heed Wiiliyaamsen isiilleen Oromoon baga gammaddanii bagas dhuftanii baga qophii akkanaa qabaatanii baga magaalteennatti qophii teenni tolfattanii jettee galateeffatu. Dhufaatii teessaniin ammoo guddoo gammannee maatiin tiyyaalleen kubbaa guddoo jaallatanii isanillee walitti dabalamuuf deemuu jiran baga gammaddanii nyaata dhugaatii teenni nyaadhaa gaarreen keenni daawwadha magaala keenni keessallee lalaalaa jechuun simatti.
I want to welcome you all to the city of Thornton, Colorado. Thank you for being in my great city. We just want to uh, tell you that we're very, very proud that you chose our city to host your soccer tournament.
Namitti aaneetiin dubbatammoo obbo Beqqelee Garbaati. Obbo Beqqeleelleen waan jira akkana jechuun dubbate.
Jirtu jarana. Akkam jirtu. Baay'een isin jaalladha gidduu keessanitti argamu kooti. Waggoota sadan arfan darban biyya keenya keessa dargaggoonni turan akka keessan dirree kubbaa keessatti miti kan isaan argamaa turan carraa akkasiin arganne baay'een isaanii mana barnootaa keessatti hin turre hojiirras hin turre kumaatamni isaanii mana hidhaa turan miliyoononni isaanii immoo daandii irra turan hiriiraa turan bilisummaa isaaniif falmachaa turan mirga isaaniif lolachaa turan diina jala harka isaanii duwwaa dhaabbachaa turan. haa ta'u iyyuu malee qabsoodhaaf kutannee kaanee dargaggoota biyya keenyaa qeerroowwan of jala hiriirsinee wajjiniin kaanee haala jiru jijjiiruu dandeenyee jirra. Har'a biyya keenya keessatti qilleensa bilisummaa foolii isaa fudhachuu jalqabnee jirra. Hidhaan naagama fa'aatiin isaa guddatus nurraa dhaabbatee jirra. Nagaadhaan biyya keenya keessa baanee galaa jirra. mana barnootaa dhannee deebi'aa jirra. Hordoffii malee manaa baanee mana keenyatti deebi'ee galaa jirra. Muummicha ministeera haaraas har'a aangoo irratti ol baasnee jira. Kun hundumtuu qabsoo keenyaaf ta'e. Namooti bakka kana turtan yaadaan akka nu wajjin turtan kan nu wajjin kadhachaa turtan kan karaa adda addaa nu iyyaafachaa turtan akka jirtan hin beekne. Galatoomaa.
Dorgommii kubbaa miilaa tana dirree dhawaatti mo'ate. Dirree dhawaatti maddi walaabuu mo'ateetiin waan carraa fudhate. Gamkaaniin ammoo istaadiyoomii sun keessatti warra wayaa aadaa seenaa kitaabaaf waan hedduu gurguraa turan kan ammoo agarsiisa duran dorgommii tantaa jalqabaa ijoollee dirree dhaawatti mo'ate gaafas akkan jedhe istaadiyoomii keessa dubbate gammachuu warraalleen tan fakkaatte.
Taajuu Naanjaanii cinaanis obsan na beektanii waancaa amata kana moonee jirra. Tiimni kun nama hedduuti as fide kophaa hin dhufne jechuudha. Ijoollee sana cufatta as fide. Ijoollee sana hundaa jira. Maal jettanii siin bitan mootaatiin mootaatiin jettama. Ni beektan gaa. Isin abbaa marjichaa oolu ni beektan gaa. Maqaan asumarra jira gaa. Dirree dirree dirree dirree. Akkamitti mootan maal gootanii mootan akkamitti mootan.
Miseensota raasisii dhufne rikoodiidhaan mana galchuu qabna jennee waancaa as dhufne rikoodii keenya akka namni takka illee hin cabsine.
Namni kajaalalaa fi tobboleeyyummaa fi ummanni Oromoo wal simatee wajji gammadee wajji hohooree waan ni ta'u jechuudha. Aamiin! Aamiin!
Bara kum lamaa fi lama, kum lamaa jaha, kum lamaa afur, kudhaan kudha sanii, kum lamaa sagal, kum lamaa kudhan, amma kum lamaa kudha saddeet. Ammata kana. Goolii goolii galuutti seeni moone ammata kana. Goolii nuti goolii kudha lama neenee goolii akka galuutti seeni. Clean sheet jaanii afaan biyya kanatti clean sheet jaanii leenjisaadha. Anaatu ijoollee high school as coach godha ijoollee reedduu amma as jirtu high schoolaa fi kolleejaaf warra taphatu.
Meeta leenjisaan keessan. Ani ijoollee kan keessan tapha deeman. amma maal jettee gorsite.
Taphanni ki tapha daa bareedaa tapha bareedaa tapha daa. Tapha daa Osfaanaa amma komeeshiin amma diidam jirra. Tapha gaarii taphannee uumamnee amma saddom keenya isaan rabbise.
Dirree nama guddaa nama julloota taphata jaanii nuti uffatan ammata kana ijoollee xixiqqoo ijoollee daddaraa yaangis tiim jabaannee dhufnee ammata dhufu inshaallah biidiviijinirraa tiima lammadaa uumuu deemna nu qabbaayaa kafeedhuus everybody is welcome.
maal baratta akkanatti.
IT software development suniin study godhu jira suniin major godhu jira.
Duula guddoo si galateeffadha. Ijoolleen tantee akkamitti as ga'e?
Nuti akkanumatti lafaa kaanee as ga'uudhaa miti. Waggaa jahaffaa amma fudhachuu keenya. Waggaa afuriif immoo faayinaalii dhufnee walii gara waggaa kudhaniif faayinaalii taphannee jechuudha. Ilmaan Oromoo guddisuudhaaf fakkii magaalaa Noorz Ameerikaa kana keessatti ta'uudhaaf ijoollee sana jala deemnee akka tiimaa taphataattis duraan akkaan ture akka amma dargaggeessa kana karaa malee akkan deemne walitti qabee maanaajara ta'eetiin ijoollee sana ceekurra baadheen asiin ga'ee jechuudha.
Waan guddoo jedhe. Akka ijoolleen karaa hin banne ijoollee tan ceekurra baadhee asiin ga'ee jedhe. Ijoolleen tun maal fa'a barata fakkeenyaaf yuunivarsiitii baratu jira kolleejii warra baratu jira maal barata.
Irra guddaan isaanii ijoolleen amma diidamii lamarraa gadi ijoolleen cinaan yuunivarsiitii warri amata dhufu namoonni sadii amata dhufu giraajuweet godha ijoolleen haaskuul keessa jiran abarrana seenan so ijoollee daa'ima xiqqoo guddisnee ijoollee gurguddoo fi isaanii wajjin bakka takkatti waliin meeyne bara Denveritti godhame kana waan bareedaa baasuu keenya hedduu gammannee jirra.
Waan biyyattii kee jirtu qabdu fakkeenyaaf asittiin barattanii hin taphattanii hin gammaddanii waan dansaa kee jirtanii barnoota jabaadha jechuun waan tokko amala ijoollee baduu dhowwa jechuun waan tokko maal dhaama feeta.
Wanni gaariin agartee isaan yaada ijoolleen qabdu gorsa isaan barbaachise gorsaan isaan qeequudha karaa birootiin immoo fayyaa dahaa isinis horii VOA asitti argamtanii nu dubbisuu keessaniif galatoomaa.
Ijoolleen madda walaabuu ardaa ta'uufillee baatu armaan duratti warra mo'achaa ture. Madda walaabuu akkam jirtan?
Dessa. Bargain. Bargain. We played good but uh, the result.
Ta'e homaa miti guyyaa tokko mo'amanii guyyaa tokko nu mo'anii dareedaa waan harka tokkoof duwwaan isa mo'ate homaa miti.
Akka baay'ee taphannee garuu mo'achuu hin dandeenye namni hunduu ni mo'ataa yookaan ni mo'atama. Kanaafuu bara dhufuu strong isaanii deebine inshaAllah.
Armaan duratti marroo agamma waancaa fudhattan.
Lama fudhanneerra.
Lama fudhattan. Maal qajeelfattan amma taphittaanu keessatti maal qajeelfachuuf yaa'u jirtan tapha jaalalaati tapha obboleeyyan teessan hedduu waliin taphattani. Maal qajeelfachuuf yaa'atan eegitana.
Kubbaa goolii galchuu qabna goolii galchuu dadhabne malee waan biraa hundaa ni qabna.
Ijoolleen teessan illee kilabii hedduu mootanii as geettan.
Ija TTL Stars moonee OU moonee TTL moonee dhufnes.
Uumaa miti guddoo mootanii tokko qofaan isa mo'anii ta'a bareedu dhufuudhaan barumsa dhufu. Kilaboota Oromoo 22tti istaadiyoomii kanatti walitti dhufeetiin taphachaa baay'ee 22 lamaan keessa lam Kanaadaa dhufte 20 ammoo warrumaa asitti taphate ijoolleen maddu alaabuu ardhanuma waan illee taatulli armaan dura illee hedduu mo'an arma geennee jechuu jirti. Aga guddaan afaan isaanii irraa wanni nu dhageenyu amala baduu wal dhoorree wal jabeessinee aadaa ta'een guddifachaa as geennaa jetti. Waan tokko tokko waan hedduu as keessa gurguruu jiran waan gurguran kan deemnee isaan agarsiisa. Maqaan keenya?
Maqaan kiyyaa Jamaali.
Boca maal maal gurguruu jirti?
Tisheertii.
Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaati fi kan muummee ministeeraati.
Agamiin gurgurtaa? Kana kudha shanii gurgurra.
Dolaara kudha shan.
Doolaara kudha shanii gurgurra.
Namni bituu jira?
Hedduu.
Hedduu bitu.
Hedduu bitan.
Ati eessaa dhufte tootan jennu?
Ani bikaan irraa dhufee Amsterdam. Waggaa gammachuu tanaatu qooda Ispaanaa qoodachuuf hin dhufee.
Maal gurguruu jirti?
callee ka aadaa ka mormaa ah, fi ka addaa ammaas ka harkaa kunillee kan hin uffachuu jiru fi alaabaa oromoo Flaagii. Ah, qarshii kudhan yaa alaabaan Eh.
diskaawunti namaa kan hin asoo ah, Irra namaa buutu.
irra namaa Jette?
sadi qarshii kudhan Sadi qarshii kudhan. Ayya ayya. Dansa. Galatoomaatillee kunin hagam? Kunin odaan?
kunillee soddoma Kunillee soddoma. Asitti ammoo footoo hedduu footoon tun abbaan footoo tana abbaa maqaan keen?
Taaddasa Lammaa Urgaan jedhama.
Tama tolchuu jira.
Ani amma wa- waan asirratti hojjechaa jiru kuni ah, aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, qabeenya uumama Oromoo keessa jiru hundumayyuu ah, dhalataan jenereeshiniin as jiru kuni akka baratuuf jechuudha. Biyya keenya keessa maaltu qabeenya jira? Ah, Akkamitti kunuunsuu dandeenya? Maal gochuu qabna kan jedhu kanan egzibishinaan as fida jechuudhaan. Kalaqnu kan hundumtu kakiyya. Kanaaf eh, paashinii kiyya kuni. Kuni gara kiyya.
Fedhumaan hojjeta.
Fedhuma kiyyaan hojjedha.
Am kunini?
Gaala kun kaameraan ani jaaladhu.
Eh.
Ayikaanidha.
Ahaa.
Muurviin viidiyoo.
Kana eenyutu kaase?
Kanaanatu kaase.
Ees- Eessa akka kaasite?
Kana ah, affaar keessatti hin kaase.
Oo affaar dhattee kaafte?
Affaar dhattee hin kaase. Kun holqa soofuma. Lagni wayi si'a torba keessa qaxxaamura.
Ee, kanallee si kaase?
Kanallee kaase.
Ati eessa jiraatta?
Ananas jiraat as North Dakota hin jiraadha.
Nor- USA keessa. Deddeebi'een yeroo yeroo Ee.
suuraa barbaadu.
Ee.
deebiin godhee fudhata jechuudha.
Kan amma biyyuu mudhattee kaasaa dhufte.
Biyya kana kaasee jechuudha.
Ahaa.
Waggaa kudhaniif suuraawwan kana walitti qaba.
Gadaa- Uffata aadaa gujii jechuudha.
Achi dhattee kaafte.
Gujii kan dhaqeetinan achitti kaasee jechuudha uffata.
Gadamsi kanallee suma akka kaase?
Yee gadamsi gaara yerar jedhama Finfinnee irraa gara bahaatitti kiiloomeetira ah, 25 fagaata jechuudha.
Achum- Holqa baay'ata keessa jira.
Kan achum dhattee kaafte?
Achi kan dhaqeen kaase kan dhalataan as jiri- as jiru kun yoo kana hubate aadaa isaatitti boonuu danda'a jechuudha. Kun immoo uffata aadaa booranaati jechuudha warri dubartootaa kan uffatan jechuudha. Baay'ee bareedan namatti tola. By the way, uummata Oromoo ladies first kan fide wa- wa- warra adii miti. Uummata Oromooti. Dubartiidhaaf kabaja guddaa kennaaf Oromoon. Siiqqee qabatteet deemti fuuldura jechuudha. Kallachaaf caacuu qabattee. abbootiin gadaamoo taananii deemu kabaja safuu dubartiidhaa qabu oromoodha kan agarsiisu akkuma guddifachaa saba addunyaatiif gumaachi kanallee kan an- uummata oromooti kan kun immoo iddoo seena qabeessa oromiyaan kumsaa morodaati kun wallagatti kan argamtu magaalaa naqamtee keessatti jechuudha maasaraa mo- ah, mootii kumsaa morodaati jechuudha inni kun immoo uffata aadaa shawaa maal akka fakkaatu gaachana qabatee shimala qabatee akkamitti hoggaas sirban jechuudha kanan hojjechaa jira jechuudha Eh, waan guddoo jirta guddoo jabaadhi waan xiqqoo harkaan qabdu kan cuf gul deemanii kaasuun waan guddoo hojiidhan agarsiisuu qabna jechuudha.
maqaan koo bareedduu oromiyaa nan jedhan Kun eh, nadhii gammada free all political prisoners jechuu jirta hidhamaan siyaasaa cuftee hayyikamuu jechuu jirti ni gabaabsu waan asitti hojjennutti.
Ah, waan asitti hojjedhu waa'ee nadhii gammadaa akkuma beektan barbaadamaa jira biyya oromiyaa keessa manaidhaa keessa istil hin argamne namoonni baay'een argame jedhu I'm not sure about that garuu kuni kanan baasee fi waa'ee dhuma nadhii gammadaa waan inni dubbate guyyaa kana dubbatu akka wayaan hin kidinappisa gooteedha waa'ee dhuma isaa beeksisuuf tisheertii kana baase Kan hojjechuu jirta. Tun hagamam dhimuun tun hagam?
inni kuni dalaara diddama harkaan hojjetame hoomeedidha kudha kudha shan kudha kudha shan namni bitachuu jira boo bitachuu jirtan Eh, ani bitachaa jira. Eh, namni bitan ani I love Oromiyaa. Oromiyaa jaaladha. Jaaladha jechuudha. Kanan filataa jira.
ergaan isaa maal siif yoo bitat Ergaan isaa egaa jaalala biyya koof qabu kan mirkaneessudha. Jaalala kun ibsuun kan inni barbaadu ah, kana biteettiin jechuudha.
Ayyalam qophiin kiigam kanaan kan argaa qopheessitanuma kan soraa lakeeti nagaan bulu.